aláàfin ọ̀yọ́ runaway wife olórí anu and olórí badirat aláàfin ọ̀yọ́ don verse come outside say olórí badirat and olórí anu make dem comot dat adeyemi wey be say dem dey answer talk say dem be miss adeyemi dem dey call themselves olori say dem no be olori again make dem comot dat olori comot for their name for instagram and for facebook for and for their document May dem go change am say dem no be e olori again another person don dey straff them another person don dey see their under so dem no need to dey call dem olori oh, olori oh, again make dem dey put olori oh, for their name make dem dey answer adeyemi again e no possible hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of you now when I don't know Alaafin Oyo. Alaafin Oyo now. one of the Yoruba king for Yoruba land. And those of you now when I don't know Olori Anu. Olori Anu na also one of the Alaafin or your wife. But now they know they again. Olori Anu don't run come off for palace. And those of now when I don't know Olori Badirat. Olori Badirat na one of the Alaafin or your wife. Where be say she or she herself don't bag her come off for palace. Because say it e all say Alaafin or you no feel they do and wear. Alaafin or you know they feel they wash the underwear. Say now what saying they feel they do everything for them. So now now you don't run come off for palace but you, for their social media their document anything wey dem dey do dem go dey claim say dem be alaafin on your wife but dem talk say the baba no dey fit dey do the under say dem no fit go again say na so the baba use juju take marry dem but na dey go go dey see dey answer queen dey answer mrs adeyemi e no make sense like that now na the king talk say no Ona no go fit use my name till dey shine for public when i go talk say okay he no go fit do he no go fit do this one Now so if uh, if he won't come on our room now so now they make appointment when are they for palace Now so so appointment na they take say the rest will be say dem dey for palace Now them get rights to his name if you don't come up for palace you not be queen again you don't become ex queen you not be queen again no be say you dey call yourself say queen ola queen anu e no possible May they comot their name say or oh, else if they no comot that name say im go call nigeria embassy how they go take change that name olori anu and olori bajirat wetin una dey find una no they palace again Now go they form for social media say you go they see olori bajirat go post for instagram post say mrs a that is mrs adeyemi olori anu go post for instagram post e go tok say mrs a but na una run comot for palace Now na tok say baba no dey fit dey do again baba no dey fit dey wash under say na only photo shoot na na dey do say na appointment na na dey take before baba dey come on her run. say baba dey come once in two months na don run na don talk say okay o na wan go face on our future na wan go look for better man So na don get better man na don dey make am say money no be on una problem okay the baba don give on a better they don know una make na comot that queen comot for una name since you don't see baba no dey fit they do and wear baba no they fit dey wash the underwear See na appointment See na nine at the take before baba they come inside room come sleep say if baba come safe. baba na snow baba they snow all the time for for inside room See baba no dey fit they do anything so why I can't see the answer in name why now go can't go for public if I wan go any important person I wan do something now go dey claim say na be alaafin or your wife but I know they for the palace so alaafin your wife Don't alaafin oyo don talk say anybody wait there for palace When we say he get with am for that palace now he be im wife Now he get right Now he get access to that name wey they call adeyemi so any wife wey don run comot for palace We don't carry im bag run come comot for palace We be say another man don't climb am she don't carry her yansh go give another man We be say dem don do am tire because they even talk say oh Lordy, body badirat now and oh olori anu they be tight friend say they know each other bobo and they say olori badirat no be only wasu they don't do olori badirat another man again wey be say na agbero man wey be say get wife for house wey be say he don't fair one olori badirat may leave his husband alone olori that olori badirat just they use the name uh, of Allah alaafin oyo just say dey you know say they do big girl for town but you know say you no be alaafin your wife again you say the man no dey feel they wash the underwear the man no dey feel they do and wear. say you be young lady you no go feel wan make alaafin oyo your turn you to old woman say na only makeup now they e cover una say na uh, no be small thing o say na not they happy for that palace but you know they happy happy for palace you come comot for palace you see the answer are are they they adeyemi you dey call yourself mrs adeyemi you go put picture you can't write mrs a then you can't put ring near am that means you still be alaafin your wife alaafin your wife will be say another man Don't they climb you will be say you don dey sleep outside you are and olori anu Now no one comot dat queen for na name alaafin oyo say na must use by force take comot dat name for na name Now must because as now they come for palace Now no Oh, queen no dey join on her name adeyemi no dey on her name so na only the two children win na get for am na get right to answer that name adeyemi but they talk say anywhere wey dem travel go like this They go talk say dem be queen from dem be alaafin your wife na they be dem be alaafin your wife any any place wey dem go like this they go dey talk say dem be queen dem be queen na they be dem be wife to a, a king dem be king wife dem be king wife na so dem dey talk you be king wife you don't pack comot for palace you be king wife another man don dey climb you you be king wife you say the man no dey fit they do eh you no gree comot him name comot for your name that kind thing no good that kind thing dem dey call am koro. big eye open eye Now they dey call this kind thing why you see the answer adeyemi comot that name for your name all dis mrs ewen na dey post na go come run come social media like I anu do that. day e say I laugh, yo. so e wan kidnap am o na so no let am rest o of course if you still the answer I laugh, yo. oyo go think say you be im wife why you no go send person come in They come carry you only when you go comot that queen up for your name and see that day, me come up for your name come put your father name May you dey answer your father name Hey, then Aláàfin Ọ̀yọ́ no go send person come in they can't carry you. You know where dey hide the waka. So my people, as I hear this news, not to make a carry and make a come share am with una my people. May I let me know what you think for the comment section. And if una never subscribe, may I subscribe. So that I no go miss any celebrity just way at the upload. Una bye bye till I come on our way next time. Bye guys. See you guys in my next video. Bye guys.